murumva ijwi rya amerika ubu ijwi rya amerika rikomeje ibiganiro bya mu gitondo mu kirundi n'ikinyarwanda abaduteze amatwi mwe mugitangira kutwumva ndetse namwe mwatangiye kumva ijwi rya amerika mugikanguka twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu muri kumwe na eugenia mukankusi ninjye uyoboye ibiganiro uyu munsi ni kuwa gatandatu muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi nyuma yayo turabagezaho ikiganiro cy'ubuzima ikiganiro cy'amagara y'abantu kira gitegurirwa mu burundi naho guhereza kumi n'ebyiri twabateguriye umuziki tubaye tubararitse dukomeza ibiganiro by'uyu munsi tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo
mwaramutse abateze radi- abateze amatwi radiyo ijwi rya amerika aho muri hose amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere mu gihugu cya sudani y'ubumanuko aho riek mashar yahoze ari cegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu muri sudani y'ubumanuko ubu akaba ari mu buhungiro yavuze ko atantambara yipfuza ariko ko leta nitubahiriza ibiri mu masezerano y'amahoro ashobora kuyitanguza ibyo mashar yabivugiye ku mu kiganiro yahaye ijwi rya amerika yavuze ko umuhara arongoye ubandanya kwitegura intambara yo gukuraho leta ya Perezida Salva Kiir. Machar yavuze kandi ko yifuza kugarukana amasezerano y'amahoro yashizwe ku ikumu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu hagati y'umuhara arongoye na leta ya Sudani y'ubumanuko. Machar ubu akaba abarizwa mu gihugu ca re- ca Afurika y'Epfo aho yagiye kwivuza mu kwezi kw'indwi niho yahunga inyuma yaho hadukiye imishamirano hagati y'abamuyoboka n'igisirikare ca leta imishamirano yahitanye abantu barenga ku majana atatu mashara avuga ko abayoboke biwe bashika kuri mirongo irindwi bishwe n'abasirikare ba leta imbere y'uko we n'abamuyoboka bahungira muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo yabwiye ijwi rya amerika ko ico gihe cose yabandanije kuvugana n'umukuru w'igihugu amusaba gutegeka abasirikare biwe kugira bahagarike imishamirano inyuma y'izo ntureka perezida salva kiir wa sudani y'ubumanuko yagirije mashara ko yategekanya kumwica no kumukura ku butegetsi perezida Kiir yabwiye televiziyo yo muri Kenya ko mu nama yagiranye na Mashar mu kwezi kw'indwi Mashar yari yitwaje inkoho yo mu bwoko bwa pistole muri Haiti umugwi w'agateganyo uje gutunganya amatora watangaje kuri uyu wa gatanu ko amatora yo ku nshuro ya mbere azoba ku itariki ya mirongo ibiri z'ukwezi kwa cumi na rimwe amatora yo ku nshuro ya kabiri akazoca aba ku itariki ya mirongo ibiri n'icenda z'ukwezi kwa mbere mu mwaka uza ni mu gihe ayo matora yari yategekanijwe kuba mu ndwi iheze araheze yigizwayo bivuye mu gihu- ku gihuhusi Matthew caciye aho muri Haiti mu ntango z'uku kwezi mu ntango z'ukwezi kw'icumi mwomenya kandi ko ayo matora yari yabaye mu mwaka uheze ariko ibyayavuyemwo ntivyemerwa bivuye ko yabayemwo ubunyonyezi haca hakurikira intureka zasize igihugu ca Haiti mu njyane za politike perezida Michel Materi yari arongoye igihugu yahagaritse amabanga yiwe mu kwezi kwa kabiri inama nshingamateka yari yamusubirije by'agateganyo na Jocelyn- Jocelyn Prevert uyu nawe ikiringo ca- yari yahawe cy'iminsi ijana na mirongo ibiri kikaba cari carangiye mu kwezi kwa gatandatu muri leta zunze ubumwe za amerika ubutungane bumenyesha ko bwahagaritse abagabo batatu bagirwa no gutegura igitero ku nyubakwa iri mu musigiti hamwe n'iyindi y'uburaro mu gisagara ca garden city mu- kiri muri leta ya kansas umushikirizamanza tom bill yabwiye abamenyeshamakuru ko abo bagabo bazwi ku mazina ya curtis allen gavin Wa- wright na patrick stein bagirwa n'icaha c'iterabwoba hagati mu gihugu kandi ko bose bafashwe kuri uyu wa gatanu umushikirizamanza bill amenyesha ko abo bagabo bari bafise umugambi wo kuganisha ibitero ku nyubakwa zisanzwe zibamwo impunzi z'abasomaliya bill avuga kandi ko bariko bategura gute, gutega amabombe hirya no hino y'iyo nyubakwa isanzwe ibamwo abantu bashika ku ijana na mirongo ibiri bakaba bategura gukora ico gitero itariki y'icenda z'ukwezi kwa cumi na rimwe buca haraye habaye amatora yo ngaha muri leta zunze ubumwe za amerika ari hamwe abagabo bakubiswe intahe mu gahanga bazocigwa umunyororo wo guherayo ubuzima bwabo bwose indege z'intambara z'uburusiya na siriya zaraye zikoze ibitero mu turere twigaruri- twigaruriwe n'abagwanyi mu gisagara ca arepo nk'uko vyemezwa n'amashirahamwe aka- ak- akuri- akurikiranira hafi ibibera muri ico gisagara rimwe muri ayo mashirahamwe rijejwe gukurikirana agateka kazina muntu rimenyesha ko mu gicugu co kuri uyu wa gatanu izo ndege zagize ibitero mu buraruko bwa arepo ntawe uramenya igitigiri c'abahasize ubuzima n'abakomerekeye muri ivyo bitero ariko bivugwa ko abatari bake amazu yabaguyeko ivyo bitero bibaye mu gihe kuri uyu wa gatandatu hari hategekanijwe inama iza guhuza mushikiranganje ajejwe imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu John Kerry na mugenzi we w'Uburusiya Sergio Lavrov baza kuba ari ryo rya mbere basuye kubonana inyuma y'ukwezi kumwe imigenderanire y'ivyo bihugu uko ari bibiri yarahagaze amerika n'ibindi bihugu vya buraya vyabandanije kwagiriza uburusiya na siriya ko ku vyaha vyo mu ntambara inyuma y'ibitero vyabereye ku nyubakwa z'amavuriro mu gisagara ca Aleppo mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru umuvugizi w'ibiro vy'umukuru w'igihugu ca leta z'ubumwe za Amerika George Ernest yavuze ko ibiganiro byo kuri uyu wa gatandatu ari uburyo bwo kurondera umuti w'intambara ya Syria biciye mu biganiro abantu bitwaje ibiganisho ibigwanisho bishe abasirikare batatu ba leta kuri uyu wa gatanu mu gisagara ca Quetta kiri mu buraruko bushira ubuseruko bwa Pakistan
turamushimiye mugenzi wacu tugejeho amakuru avugwa ku isi ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muri uyu mwanya tugiye kubagezaho ikiganiro cy'ubuzima kira
kira kira kira kira ni ikiganiro cy'urwaruka ku byerekeye amagara y'abantu
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya amerika
ndabaramukije gwaruka namwe bwe mwese bakunze ibiganiro by'ijwi rya amerika ukuvuza abana bavukana indwara y'umutima ni ikibazo kitoroshe ku miryango yabo ivyo biruko mu gihe abana bavukana iyo ndwara baguma biyongera umwana umwe ku bana mirongo itanu na batatu bavukana indwara y'umutima nk'uko biri mu cegeranyo c'ishirahamwe ryitaho amagara y'abavyeyi n'ibibondo match of games ryo mu gihugu ca leta zunze ubumwe za amerika co mu mwaka wa bibiri na cumi na gatatu ibura ry'ubu uburyo mu kuvuza abo bana ni imwe mu mvo nyamukuru zituma abatari bake batavugwa mbere benshi bakanahasiga ubuzima ibice mirongo ibiri ku ijana by'abana bapfa ku isi mu minsi ya mbere bakivuka bahitanwa n'ingorane z'umutima nk'uko icegeranyo c'ishirahamwe match of dims kibandanya kibimenyesha ingorane y'umutima iragwiriye mu bihugu bitari bike vyo muri afurika na cane cane ivyo munsi y'ubugaragwa bwa sahara harimo n'uburundi ukubura abag abaganga karuhariwe mu kuvura ingorane z'umutima kuratuma abana bazifise basinzikara ibintu byunyugwa n'ikena ry'ibigo bibashigikira nk'uko biri mu cegeranyo c'ishirahamwe ry'abaganga bavura ingorane z'imitima mu gihugu c'ubufaransa sfc co mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu tumenyeshe ko inyifato y'umukenyezi mu gihe yibungehenze ishobora kuba intandaro y'ukuvyara ikibondo gifise ingorane y'umutima aha twovuga nko kutihereza imfungurwa ndemamubiri ntanganguvu hamwe na sanganyangaburo nk'uko urunani rw'abaganga bavura ingorane z'imitima mu gihugu c'ubuswise fsc babihanura nk'uko muvyumva mu kiganiro cacu kira cuno munsi tugira turabire hamwe ibijanye no kuvuza abana bavukana ingorane z'umutima kuri mikro muri kumwe na jewe raisa liliane inamahoro kaze mu kiganiro cacu ari naco gwanyu kira mu kwinjira mu kiganiro nyezina tega amatwi ivyiyumviro vy'urwaruka rutandukanye rwo muri komine ntahangwa y'igisagara ca bujumbura kuri mikoro y'ijwi rya amerika rutubwira icokogwa kugira abana bavukana ingorane z'umutima bashobore kuvugwa ruganira na mugenzanje alain ive irankunda uburundi busigaye busohora abana benshi baja kwivuza hanze babaye imitima si ukuvuga yuko babuze abaganga canke abahinga kandi bama babasohora baja kwiga hanze nuko bajya baja kwiga hanze bafise ubwo buhinga bakabuzana ino mu burundi kubwanje mbona yuko hokongerezwa abaganga eh, kuko mu burundi si benshi cane kandi si bose bashobora kuronka amahirwe yo kuja kwivuza hanze icokogwa tutwera kamu nka leta nimba twoba dufise abaganga babishoboye kubaronsa ibikoresho bazore babikorera ngo ngaho batarinze gufata indege kuja hanze kugira ngo boroherwe kuvurwa leta yogwiza abahinga babyigiye babinonosoye kandi bakagwiza n'inyigisho zerekeye uwo mutima mu banyeshuri biga muri kaminuza kugira ngo abo baganga bagwire itabishoboye iterereze n'amakungu kubera nkino dufate abaganga baba ari bake babishoboye badashobora kuba bogwiza ibitaro bijejwe kuvura izo ndwara leta irashobora guca iriya ukuntu ijya irabafasha kwiyunguruza mu bijyanye no kuja kwivuza izo ndwara
tumenyeshe ko ubushakashatsi butarashobora kumenya ahanini c'ingorane z'umutima zivako ibice mirongo irindwi ku ijana vy'ico izo ngwara zivako ntimenyekana nk'uko bivugwa n'urunani rw'abaganga b'ingorane z'umutima bo mu gihugu c'ubuswise fsc ariko rero uruhererekane rwo mu muryango imiti imwe imwe itabi n'inzoga zambiye z'umurengera umuvyeyi afata igihe yibungenze ziraba inkwezi y'amarere nk'uko urunani rw'abaganga bavura ingorane z'imitima mu gihugu c'ubuswise fsc babandanya babimenyesha ku bw'ivyo abo baganga bahanura abakenyezi kuja barisuzumisha kuva bagisama imbanyi kugira ngo twumve neza ibijanye no kuvuza abana bavukana ingwara y'imitima tega amatwi inkuru umugenzanje alain ive irankunda adutohoreza mu gisagara ca bujumbura ukuvuza abana bavukana ingorane z'umutima ntikorohera imiryango aho ni mu gihe uburyo bw'amafaranga basabwa kugira ngo akurikiranwe gushika kire budashobora kuboneka akarorero umuryango w'ikibondo ca donatien niyo nkuru ava mu ntara ya cankuzo wasabwe amafaranga arenga miliyoni zine kugira ngo gishobore kuvuzwa mu gihugu c'ubufaransa ntuyaronke iyo ikaba inkurikizi y'uko amagara y'uyo mwana yabandanije asinzikara ku bwa mikoro make y'abavyeyi abavyeyi kandi baragerageza kwita ku rutare mu kurondera uburyo ariko ntihagire ico bashikako donatien niyo nkuru atubwire uko vyifashe twagira tuzanye n'ibibazo by'umwana ibibazo by'umwana twabigwaje igihe kirekire cyane ni igihe cadusaba uburyo bumwe umuntu asohora nk'uburyo twarasohoye turara turahererwa n'ibice dufite pasiporo zonyine ariko nta bundi buryo bundi dushobora kuronka kunguruza umwana kugira ashobore kubandanya vuba ubukene bw'abaganga b'abahinga mu kuvura ingorane z'umutima na cane cane hagati mu gihugu butuma abavyeyi badahuta bamenya ico umwana agwaye nayo uburundi rasmus umuvyeyi wa niyonizigiye didier w'imyaka itanu ab'igitega yatwiganiye ko imyaka ibiri yaheze aguma aja mu mavuriro atandukanye y'igitega kuvuza uwo mwana wiwe ivyo vyatumye agurisha itongo kuko atatora mitende bivuye ko abaganga baguma bamuvura ingwara ya asima kandi atari yagwaye nk'uko uyo muvyeyi nayo ubundi rasmus abandanya tuyagira iruhande y'ivyo umuryango uraba mu bukene butumwe n'uko batakironka umwanya wo gukora ibikorwa vy'iterambere vy'urugo vyongeye umugwayi arihebura ko atazokira kubwo kumara igihe kinini atazi ico agwaye mahoro solange w'imyaka mirongo ibiri n'itatu atubwira uko yari amerewe benshi baravuga ingwara ngwaye bakaziyumvira hari abavuga ngo mwe kurwaye umugera narababara nyine bariko baravuga nyine baguha ngo mwe kurwaye umugera mwe kari uwo wavukanye n'ibyo ku ishuri haragetse igihe babona yuko ncererwa kubera amagara makeya babona yuko ndwaye ngira ngo ncererwa kubera kugenda buke buke naho biruko umugwayi aronsa amahirwe yo gushikira abaganga b'abahinga mu kuvura ingorane z'umutima arakira nk'uko bamwe mu bamaze gukira babitwiganiriye ivyo bigasaba ko babarungika mu bihugu bifise amashirahamwe afasha abafise bene izo ngorane ishirahamwe umunyasamariya w'imbabazi rikorera mu gisagara ca bujumbura niryo rikorana n'ayo mashirahamwe ariko rero impapuro zikenerwa hamwe n'itike y'indege umuryango uravyirondera ivyo bisaba ko umuryango uterereza inshuti n'abagenzi uwimana innocent umuvyeyi wa anino yela wo mu ntara ya muramvya yacishije itangazo ku maradiyo kugira ngo aronke imiliyoni zine zari zikenewe baci batuga ati kuraba murondere umuntu abafasha bamujyane hanze twebwe turashimira imana yadufashije bakadufasha abana bacu bagakira n'abandi no kubasabira imana bafashe bazobarabafasha igwizwa ry'amashyirahamwe yitwararika abana bavukana ingorane z'umutima na cane cane hagati mu gihugu ryoba ngirakamaro mu iterambere ry'amagara y'ibibondo vyongeye kandi leta yoshigikira abagwayi mu kubaronsa uburyo busabwa kugira bashikire ayo mashyirahamwe abavuza abavyeyi twaganiriye babona ko abana babo bovuzwa batarasinzikara muri kino gihe ugutabariza abana bavukanye ingwara y'umutima ntibicoroshe imvo ni umutekano muke ucibonekeza mu turere tumwe tumwe tw'igisagara ca bujumbura ari naho abana bavuye mu ntara zo hagati mu gihugu basaba indaro mu mihana ivyo rero bigatuma iyidafise imiryango bibakira iteba gutabarizwa nk'uko inkuru duhabwa na bamwe mu bavyeyi bafise abana bafise ingorane z'umutima zivyemeza ugushigikira abana bafise ingorane z'umutima vyoba ngirakamaro twumvirize alexi butoyi arongoye ishyirahamwe umunyasamariya w'imbabazi dusanzwe tubikora haheze imyaka ine gushyika kuri iyi saha twamaze gufasha abana nk'abo bashyika ku ijana na batanu nkabwira ko ntera n'akamo ariko barabumviriza ijwi rya amerika bariho bari hose yuko bokwitaba yabonetse yo isosoro igwiriroye ni ukuri imana izobahezagira bagira ico bakoze abaganga karuhariwe mu kuvura ingorane z'umutima basaba leta kwama bakarihishirijwe ubumenyi hamwe no kuronswa ibikoresho kugira abo bana bashobore kuvurizwa mu burundi
uruhara rw'amareta ni ntangere mu gukurikirana abana bavukana ingwara y'imitima vyongeye amashirahamwe y'abigenga yofasha muri ico gikorwa ishirahamwe ryita amagara y'abantu ku isi oms rihanura gushiraho ibigo vy'ugusuzumiramwo abafise ingorane y'umutima akarorero ukugwiza kwavyo muri algeria vyatumye igitigiri c'abana batari bake bavurirwa muri ico gihugu nk'uko amakuru yaho abitumenyesha ku ruhande rw'amashirahamwe amashirahamwe yigenga yotanga uburyo mu gufasha gushikira ubuvuzi vyoroshe abaganga bo mwishirahamwe Chaîne de l'Espoir yo mu gihugu c'ubufaransa bakorera mu bihugu bishika 30 vyo ku isi harimo n'ivyo muri Afrika barashikira abagwayi mu bihugu vyabo abana bashika ibihumbi bitanu bafise ingorane z'umutima barabagwa ku mwaka nk'uko tubisanga mu cegeranyo c'iryo shirahamwe co mu mwaka wa bibiri na cumi na kane kugira ngo twumve neza ibijanye no kuvuza abana bavukana ingorane z'umutima tega amatwi ikiyago twagiranye na muganga constantin nyamuzangura yanonosoye ingwara z'umutima aganira na mugenzanje alain ive irankunda muganga constantin nyamuzangura ndabaramukije ndabaramukije ni ryari mwemeza yuko umwana vy'ukuri afise iyo ngorane y'umutima akwiye kuza kuvurizwa mu bihugu vyo hanze bivanye n'ingwara afise bikavana n'urugero igezeko umuganga wenyene arashobora kuvuga ati iyi ngwara aho bigeze irashobora kuvurwa ubu rero turafise abashobora kubavura hanze dushobora kuvugana tukabarungikira bakadufasha kubavura mbega kugira ngo murinde mufata iyo ngingo kubarungika hanze murisunga ukubaho kw'imiryango kwa kino gihe ego cane turaraba uburyo bw'umuvyeyi tukaraba uburyo bw'umuryango usanga ahanini umuryango ugira akigoro ko kurondera nk'ibijanye n'ibipapuro hamwe n'ibijanye n'uburyo bwo kwiyunguruza nk'itike y'indege iri shirahamwe munyasamara w'ikigongwe murakorana abana rero novuga ko ryo ari ryo ritubera ikiraro hagati y'abaganga bo ngaha hamwe n'abaganga bo mu bihugu bitandukanye bifasha abo bana ibikoresho biracari bike cyane hanyuma n'ubuhinga kugira ngo dushobore gutangura kubukoresha ngaha mu Burundi turacafise urugendo kuko ahanini bakoresha ibyo bita chirurgie cardiaque à cœur ouvert bisaba ko umuntu abanza guhagarika umutima akawugurura maze agaheza akavura uyu mutima urwaye mu Burundi ubwo buhinga ntituraburonka turizeye cyane yuko yuko dushobora gutangura kubikora usanga kandi abanyagihugu benshi batamenya nijyari umwana bafise iyo ngorane ugasanga ntibamenya nijyari bumuvuza ivyo bimenyetso rero ni bijanye no kudakura umwana ugasanga ntatora ibiro umwana ugasanga ntaba muremure ku rugero n'imyaka bafise hariho ibijanye no guhema nabi ni abana bama bafise ingwara zo guhema nabi bakazitiranya na bijya vy'ingwara z'amahaha hariho n'ibindi bimenyetso usanga umwana ahinduka ku rukoba ugasanga cane cane ku minwa no ku nzara ugasanga umengo inzara zirirabura canke zarahindutse ingene zimeze urumva rero mu ncamake ni ugutangura kwiyumvira ko iyo ngwara ishobora kuba yaramufashe canke yavukanye iyo ngwara y'umutima ni igiki mubona leta yobafasha mu rwego kugira ngo namwe mushobore kuja kuri urwo rugero rwo gufata gufata izo ngorane z'imitima z'abana mu minwe ni ugufasha ibitaro bimwe bimwe biriko biratera intambwe mu kuvura izo ndwara ku buryo abo bana bose turungika hanze tworaba ingene twoshobora kubavurira ngaha nyene abahinga babinonosoye bashobore kubaga umutima mu ntara zo hagati mu gihugu twosaba yuko abaganga cane cane bakira abo bana bomenya kubarungika hakiri kare ico nashaka kumenyesha nuko kenshi izo ndwara zikunda kubagwa umwana atararenza umwaka umwe kuko haraho usanga iyo umwana atanguye gukura ashika nk'imyaka ibiri usanga amazi yararenze inkombe canke ugasanga umwana apfuye mu mezi ya mbere y'ubuzima bwiwe muganga constante nyamuzangura ndagukengurukiye ndagukengurukiye cane nanje
urakoze ara ibirankunda kuri ayo majwi n'icyo kiyago udushikirije tumira amategato mu kumviriza indirimbo inshuti n'amagara iduhanura kubungabunga amagara yacu twibutse abariko baratwumviriza ku ikiganiro arikira cijwi rya amerika uno munsi tukaba turiko tuyaga ibijanye no kuvuza abana bavukana ingorane z'umutima gwaruka gume hafi y'amaradiyo yanyu uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronswa insiguro muhawe n'umutumire wacu muganga anita munyana uwo nawe akaba ari hano muri studio tugeze mu gace mbaza ndakwishura mbaza ndakwishura
none niyihe miti boha abakenyezi bibongenza kugira abana bash- ntibashobore kuvukana ubwo bumuga burya ntibiterwa na ba nyina na gatoya ni ingorane iba umwana ariko aribumba mumbanye kwa nyina wiwe nta muti uhari abaganga boha abavyeyi bibungenze kugira bakingire abana babo bibungenze ku ngwara y'umutima mbaza ndakwishura
nshaka kubaza iyo ndwara icyo bivako abahinga barerekanye yuko nta gituma kibonekeza barabutora gushika ubundi rero hajya umutima uri kuriyubaka niho ikibazo kihabera mbaza ndakwishura
hari ikintu kiba giteganjwe ngo bakurikirane umuvyeyi gushika yibarutse kugira ngo nimba ari umwana avukanye iyo ndwara bamenye ati dutegerezwa kumukorera iki nka muganga umukuru w'igihugu yaratanze itegeko yuko umuvyeyi wese yibungenze yikurikirana kwa gusa imbanyi yiwe gushika ashikane ico kibondo kubonana n'umuganga na vya bipimo bigenewe kugira umuvyeyi barabe ko vyose bigenda neza rero muri ico gihe umuvyeyi abikurikiranyije hariho amahirwe yuko bashobora kubona hakiri kare ikibazo kiri ku mwana yibungenze hama bagaheza bakabitegekanya inyifato bofata ari kumenya ukuntu ico kibondo kije umuvyeyi yovyifatamwo eka n'abaganga boba bari hafi kugira bakire ico kibondo
gwaruka n'ubu nyene muganga anita munyana arashishikara kubaha insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku gace ka kabiri k'ivyo bibazo
mbaza ndakwishura
mbega iyo ndwara y'umwana avukana umutima aha iwacu bwa muganga hoba hariho uburyo bukwiye bwo kuvura iyo ndwara kugira umwana akire mu burundi hari abaganga babinonosoye ku vyerekeye ingwara z'umutima ariko murazi yuko bisaba uburyo budasanzwe n'ivyuma bikomeye naho rero hari agahaze aho abaganga bahari kandi babinonosoye ko babura ibikoresho bikenewe kugira ari uwo mutima babaga arico bashobora gukora kugira uwo mwana bamusubize umutima ukora neza cane mbaza ndakwishura
birashoboka yuko umwana akiri mu mbanyi yuko bashaka kubona yuko iyo ndwara yoba ayifite cangwe birashoboka yuko bamukingira akiri mu mbanyi ku buryo yovuka afise amagara meza ego cane birashoboka yuko abaganga babona hakiri kare yuko umwana ari mu mbanyi afise ikibazo ari c'umutima eka n'ikindi cose kijanye n'ubuzima bwiwe hajya ku mezi ane atanu atandatu kirya gipimo bita ekografi basaba abavyeyi ngo bagirishe ni kugira barabe yuko umwana yibumvye neza kandi ibihimba vyose nkenerwa biboneka biba vyamaze kuja mu kibanza
ikiganiro ni kira cijwi rya amerika n'ubu nyene muganga anita munyana arabandanya kwishura ibibazo ugwaruka rumutura tugeze ku gace ka gatatu ari nako ka nyuma k'ivyo bibazo mbaza ndakwishura
nagomba kubaza muganga nitamunyana ni ikihe kintu boza barakora nko ku bantu b'abasaza kugira nk'umwuzukuru w'umuntu nk'umwe aza avuke amerewe neza iyo ngwara atayifise dufate mu miryango yari ihari icyo umuntu akwiye kumenya ni uko iyo ngwara y'umutima abana bavukana si ukuvuga ngo bivuye kuri basogokuruza kuko burya basogokuruza usanga bararwaye ingwara y'umutima kubera ubusaza cyangwa iyindi ngwara yatumye bagira ingwara y'umutima icyo mumenya ni uko abana bavutse kuri abo basokuru bakwiye kumenya ukuntu bifata kugira birinde za ngwara z'umutima umuntu aronka ariko arakura arimo gufungura neza na cane cane kugira imyimenyerezo eka n'izindi nyifato nziza zibereye mu buzima bwa misi yose umuntu akwiye kugira kugira agire amagara meza mbaza ndakwishura
mbaza inyifato ababyeyi bofata kugira ngo bareke kwibaruka abo bana bafise ingorane y'umutima wuguruye inyifato ni uko yokwitura abaganga ku kantu kose yumva katamumereye neza eka agize ikibazo abaganga barahari kugira bamubere umuco kuri ibyo bibazo byose ariko aribaza
arakoze muganga munyana kuri izo nyishu ahaye ugwaruka n'ubu nyene dusubire turuhuke mu gusubira kumviriza kano karirimbo inshuti n'amagara kaduhamagarira kubungabunga amagara yacu duha ijambo abanywanyi bacu umunywanyi yatwandikiye atashimye kwivuga izina atangura turamutsa natwe turamuramukije abaza ati mbe indwara y'umushishito bita esitoma mu gifaransa iterwa n'iki irakira muganga anita twishurire n'uyu munywanyi haribonekeza ingwara z'umushishito zitandukanye hariho ico bita ibisaya ni ukuvuga ahandi ugira ibikomere umushishito hariho ico bita gastrite bimererwa nabi kubera umuntu anywa inzoga zirengeje canke bigaterwa n'itabi ikindi kintu rero kikunda kwibonekeza ni kanseri y'umushishito umushishito burya wononekara kuko ibintu dufungura muganga yakwakiriye ntihamenya umuti yoguha iyo hageze ku ngwara ya kanseri bigorana kuyivura kuko umushishito uba wamaze kononekara kandi ata kintu gishobora kuyihindura
nk'uko musanze mubizi ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki aho ugwaruka rutanga isiguro ku myibutsa ya ba sokuru uno munsi uvuga uti uvyara nabi ugatukwa n'abakwe bikubwiye iki umwana wawe umureze nabi ageze mu bigero yuko yogira ingaruka mbi bivanye n'uko ataronse n'indero ariko yigenza uko atari kwigenza ugasanga biriko bigaruka ku muvyeyi bakavuga ati wareze nabi
bikubwiye iki
umugani werekeye abana n'ababyeyi iyo umubyeyi rero atitwararitse indero y'umwana kuva akiri muto ngo amwereke icyo akwiye gukora cyiza mu buzima iyo akuze agakurana ya ndero mbi canke nkeya aronse usanga bimugiriye ingaruka mbi mu buzima bwiwe bwa misi yose bikubwiye iki
abarundi ba kera bari baciye ubwenge cyane iyo uvyaye birakenewe yuko utanga indero nziza ku bana bawe kugira ngo ejo canke hirya y'ejo bagiye kubaka urugo canke bagiye kubaka izabo abakwe babo ntibabanze bahave babatuka bikubwiye iki
ureze nawe umwana wawe agiye gushinga urugo rwiwe yerekana indero mbi mwamuhaye hama abantu yagiye ko hariya ku mugabo wiwe baragututse ngo wareze nabi arabitoye
ndashimiye mwebwe mwese mwariko muradukurikirana uno munsi tukaba twashimikiye ku bijanye no kuvuza abana bavukana ingorane z'umutima nshimiye alain ive irankunda yamfashije gutororokanya amajwi nasize inyuma diane ndonse yarakirongoye akongera akagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya amerika mufise ico muterera canke mubaza ku vyerekeye ikiganiro kira twandikire kuri kuri burundi voa arobase gmail akaburungu com canke murungike ubutumwa bugufi kuri mirongo itandatu n'umunani mirongo ibiri na zitatu mirongo umunani mirongo irindwi n'imwe canke kandi kuri mirongo irindwi na zitanu mirongo icenda mirongo ine n'icenda mirongo irindwi n'imwe kuri mikro mwari kumwe na jewe raisa liliana inamahoro
cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya amerika
turabashimiye bagenzi bacu bo mu burundi batugejejeho ikiganiro kira mu masegonda make isa kumi n'ebyiri murumva ikiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu kuri iyi sa